Hii ni Redio Hijwi ya Amerika. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutukumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutukumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wesitoto kaburungu radiyo yacu voa kaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunda ibiradiyo ijwi rya amerika muri kumwe na frederic nkundikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro muri sanga mu kiganiro cyo munsi turaganira n'abafasoni babiri bo mu Burundi ku mugambi ushigikiwe n'igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu mu Burundi citwa ONU Femme gifatanije n'ishirahamwe ya Jape Africaine ishirahamwe ry'ugwaruka nyafrika rikorera mu Burundi ishirahamwe Flambeau de la Vie et Action Burundaise pour l'Afrique hamwe n'ayandi mashirahamwe akorera mu Burundi uyu mugambi rero ahanini ufasha abafasoni n'abakenyezi gukomera ku rugamba rwo guharanira amahoro no gutsimbataza ubumwe n'umwumvikano mu miryango use kandi intumbero yo gufasha amashyirahamwe hanira hagati y'abakenyezi hamwe n'amashyirahamwe abaha ubumenyi mu bijanye no kwishingira imitahe no gutanguza ibikorwa byo kugwiza itunga mu kiganiro cy'uyu munsi rero duhiriwe duhishije kuko turi kumwe n'abafasoni babiri bagize uruhara mu nyigisho zitanga gitangwa n'igisata onifame mu burundi kugira batubwire ubumenyi bamaze kurahura ukuntu babukoresha muri iki gihe hamwe n'ukuntu babusangira n'ayandi amashyirahamwe hamwe n'abakenyezi muri rusange turi kumwe na jenny janviere uwimana ari muyinga muri aho mufasoni jenny janviere uwimana
turaho muraho murakomeye
yego cyane ni byiza cyane rwose jeni janviere uwimana arongoye ishyirahamwe ryitwa stop au violence basé sur le genre guhagarika ubugizi bwa nabi bwose bufatira ku gitsina turi kumwe kandi na virginie manirambona vice presidente wa koperative yitwa haguruka dukore ari mutimbuzi uraho nawe madame virginie manirambona ni byiza byose ni byiza cyane rwose ikaze bafasone rero mwese mu kiganiro cy'ijwi rya amerika muri sanga reka dutangure kuri wewe reka dutangure kuri wewe virginie manirambona uh, mu ducire ku mayange y'inyigisho mwagizemo uruhara muri uko kwezi
inyigisho za sape zatugirira akamaro kanini cyane aho duherereye mu kibazo ndetse no mu mashami dukurikiyemo
madame virginie ndumva ijwi ryawe ritameze neza cyane rwose reka dusubire kuguhamagara ushyire telefone hasi telefone ivuga nabi reka rero tujye kuri madame jenny janviere uwimana nawe nyine yaragize uruhara muri ayo mahugurwa ibyo bikorwa byo gukarisha ubwenge bw'abapfasoni cyane cyane n'abakenyezi nagira mutubwire mu majambo make mutubwire uruhara mwagize cyane inyigisho mwakuye muri ayo muri izo nyigisho
igome nk'uko ishyirahamwe serukira bahise stop of violence baze sirojar guhagarika amabi afatiye ku gitsina tubikishije ku migwi y'abakenyezi ajapeye yaradufashije cyane mu gukinga no mu gutatura amatati mu mashyirahamwe kandi twarize ku bijyanye no gukinga amabi afatiye ku gitsina turongera turiga ukuntu two kwiteza imbere mu kwitunganiriza imigambi ajyate nyine yaradufashije mu kwiga ukuntu two kwitaho abandi bakenyezi bagenzi bacu bahuye cyangwa bashikiwe n'ayo mabi
murasha kutubwira ukuntu muhora musangira ubwo bumenyi n'abandi bafasoni reka abandi abakobwa nabo nyine bahanzwe n'ibyo bibazo baba nko mu bice bitandukanye by'igihugu
akenshi ingene twifatanya nabo uku kuntu twashinze amashyirahamwe ku tumba izi nyigisho turonka tuca tugenda tukazibasabikaniriza kandi turabona akamaro mu ngo cyane cyane duhereye ku ngo z'iwacu twebwe nyine kuko ntawe utanga icyo adafise twebwe nyine ubwacu turabona ko harimo akunguko muri ibi bintu bijyanye no guhagarika amabi akorerwa abakenyezi hanze yaho mu mashyirahamwe iwacu tuca tuza tukabigisha abakenyezi bagenzi bacu inkumi hari abapfakazi baba baramaze batagifisha abagabo bose tukayaga tukaraba ukuntu twogerageza kurwanya ayo mabi afatiye ku gitsina turagaruka kuri ayo mabi mu tubwire ayariyo ariko imbere yaho reka duhe n'ijambo kandi turabona ndabona madamu Imana irambona yashitse ngaha twasubiye kumuhamagara ku murongo nibaza ko umurongo umeze neza cyane rwose nashaka namwe mutubwire muducire ku mayange y'izo nyigisho zose mwakuye muri ibyo bikorwa bitunganywa na jape yifashijwe na onifame
inyigisho jape yaturonkeje baratwigishije gutatura amatasi bidaciye mu ngingo barongera baranatwigisha imvugo iremesha kudakoresha imvugo ikabije baratwigishije kandi gukomeza intwari ibereye mu mashyirahamwe duhurikiyemo mu ntumbero yo gukinga amatati yo kwaduka muri ayo mashyirahamwe baratwigishije kandi no kwitunganiriza imigambi yacu aho hagati nyine mu makoperative dusanzwe turimo
muri izo nyigisho zose mwaronse madame manirambona mwarabonye ko hariho ibintu ngirakamaro mushobora gukoresha mu buzima bwa minsi yose
cyane rwose akamaro twarakaronse duhereye ku ibyo byo gutatura amatati rero sinari nzi ingene bashobora gutatura amatati narashobora gushikira ahantu abantu batashye nkajamwo nkakokeza kugira ngo bakomeze kurwana ariko aho mariye kuronka ikinyigisho za jape narashoboye kumenya ingene bashobora gutatura amatashi ubu nshoboye gushika ahantu bariko baratata ndamenya ingene bashobora kubatatura hama abantu bagasubiza hamwe
ndumva umurongo utaramera neza cyane rwose ariko niba hari iradiyo yoba iri hafi yawe canke televiziyo uyegere kure nibaza ko uwo murongo uza kuba neza gatoyi
oya nta radiyo ndiko kandi nta na televiziyo ndi impande yayo nibaza ko ari ikirere kibi kubera hazindutse haragwa imvura
birashoboka reka tugaruke kuri jeni janviere uwimana mwabuze amabi akorerwa abafasoni n'abakenyezi mu majambo make ayo mabi ni nk'ayayo
ego twarashoboye guca ku bwoko bune bw'amataki muri izo nyigisho twaronkeje hariho amabi afatiye mu gusesereza umubiri w'umuntu hariho amabi afatiye mu gusesereza umutima hakabaho kandi n'amabi afatiye ku butunzi hamwe no gufatwa ku ngufu ni ayo mabi n'ubwo bwoko bw'ayo mabi twashoboye kubona mwihweje murabye ibyo mwakuye muri izo nyigisho muri ayo ibyo ayo manama batunganije murabona ko nko mugerageje mukaraba ayo mabi akorerwa abafasoni murabona ko mwaronse ubuhinga bwotuma ayo mabi agabanywa canke mukumvisha abayakora ko ah, bategerezwa ku- kubigira umuziro
ego cyane byaradufashije cyane nko kuri ibi bijyanye no gusesereza umutima cyangwa amabi afatiye cyane cyane ku butunzi twarasanze nko mu ngo kenshi barakunze gupfa ubutunzi baratunze nk'ihene nk'umu- nk'umu- umushingantahe akayigurisha batabyumvikanye ko n'umubye- n'umukenyezi wiwe hakaca haba amatati ugasanga hamye induru mu ngo no mu miryango rero ngaho baratwigishije ingene natwe abakenyezi dushobora gukura amaboko mu mpuzu nimba ari igitungwa tukagitunga ari nayo hangiro twaciye twiha mu mashyirahamwe wacu tugaca dutangura ibyo korora udutungwa duto duto kugira natwe tuze turasahiriza ntitugume tubona yuko umugabo ari wagenda guhaha hariya umugabo ari wajya kurondera yataha byose tukaguma tubitezewe tukajya natwe muri ayo mashyirahamwe tugahimiriza abandi bakenyezi kujya mu mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana hanyuma nabo bakagira agatungwa batunze ku buryo bashobora gufasha gusahiriza mu bijyanye n'umuryango icyo rero cyaratumye dusanga ku bintu bijyanye n'ubutunzi bigabanuka hanyuma turanabafasha tukabahanura tukaberekerera ingene bobigenza ingene botunganya eh, ubutunzi buba buri mu muryango baba bafise mu muryango dubikishije muri kwa gutatura amatati hadakoreshejwe ingimba bimwe nyine twafashijwe n'ajati mu kutwigisha M- madame virginie manirambona murashaka kutubwira ikintu nyamukuru mushobora kuba mwarakuye muri ayo izo nyigisho mwagiye muraronka
ikintu nyamukuru rero nashoboye gukurayo hanini nashoboye gukurayo ingene ishobora ku- gutunganya imigambi y'ishyirahamwe tuba ndongoye Mm, narashoboye gu- kwigisha abandi urundi rwaruka turi kumwe abakenyezi n'abigeme ingene dushobora kwitunganiriza imigambi yacu mu makoperative yacu duhurikiyemo Em, kurya usanga nk'umudamu atashe mu nkira agasanga ariko asaba nk'umufasha wiwe amafaranga akayamwima ariko muri ako kantu nyine twakiyemo iyo koperative twashyize hamwe turatanga uburyo bwo kuguranana kugira ngo umukenyezi cyangwa umwigeme ashobore kuronka ico kintu cose aba akeneye ikindi kintu nashoboye gukuramwo narashoboye kumenya ingene nshobora gukoresha imvugo ibereye kuko kera sinari nzi ingene nshobora gukoresha imvugo ibereye nasanga nyene ndiko mvuga amajambo ashobora kubabaza umuntu ariko ajape ifatikanijwe na onifame aho bamariye kuza kutwigisha izo nyigisho baratwigishije ingene dushobora gukoresha imvugo ibereye ni nayo mpamvu byanatumye imigenderanire yanje hagati yanje n'abandi bo mu kibano ihinduka cane kubera izo nyigisho
Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na idirisa bakungu muri aho idirisa bakungu muraho neza mwiriwe neza muriwe neza muri hega mutwibutsa aho muri
Eh, mereyali kigali mu rwanda ntuye hano karuruma kubera mvura ni byiza cane rwose yego murafite Yego, ikibazo ni murafite byiza icyumviro cyane.
turiko tuvuga ku nyigisho abafasoni n'abakenyezi mu burundi ba- baronka inyigisho zitegurwa n'ishirahamwe ya jape hamwe eh, n'ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu onifame duga ku ijambo ikibazo cimvuye yego ngewe mbabaje kubashimira kuri izo nama nyine bakoze ni ukuvuga ngo ngewe muranshimira nyine abategarugori kugira ngo ni inama ndimo ndababwira kugira ngo babashe gukora nyine biteze imbere babashe gukora ba- biteze bateze n'abana babo imbere ndetse n'igihugu ndetse na afurika ni ukuvuga ngo eh, igitsina gore cyose tu- kigomba guhaguruka tugakora kandi noneho kigafashwamo na ba bagabo ba bagabo babo bakabaha uburenganzira kugira ngo babashe kubana neza n'umutima mwiza urabona ko ingo z'iki gihe zifite ibibazo byinshi harimo izisenyuka n'izindi zi- a- ba- n'abandi bakicana kubera nta bumwe baba bafitanye hagati yabo babiri njye ndabisabira ko ba- babana neza kubera ngo baba bagiye gushingira eh, kujya barambagizanya bumvikana mu mu- mu- mu ituze mu mahoro noneho bya- ba- bamara kugera mu ngo zabo bamara kubyara rimwe kabiri inzangano zigatangira zikaza hagati n'amakimbirane hagati y'umugabo n'umugore Nda- njye ndabisabira ko bajya bashyira hamwe bagatuza ba- ba- kandi ba- ba- buri muntu wese akumva ikibazo cya mugenzi we urabona kandi na- na- mwisabira n'aba- n'abamama eh, n'abamama bacu bubahe bi- ba- bakore imvugo nziza ba- bu- bubahe abagabo babo bakunda abagabo babo bahuze baru- bahuze urugwiro kugira ngo ba- babashe guha akarorero b'abana baba bakomotseho ndabisabira ngo bare- bareke ibintu byo- by'amakimbirane kugira ngo bahe abana babo akarorero keza kubera ngo iyo bashwanye hagati yabo bo- bo- bo- bo- bombi babiri abana nyine nta ndero baba bafite kandi ba bana nyine ba- ba bana nyine n'iyo umwe apfuye n'iyo umwe nyine atandukanye ingeso ziba mbi cyane ukabona abana Yego.
bagiye mu muhanda ukabona abana babaye babaye- babaye indaya kandi atari byiza kandi biturutse ku babyeyi ndisabira ababyeyi ko twahuza kugira ngo tubashe duharanire ko abana bacu twabaha uburenganzira bunoze murakoze babisabira na leta leta rwose nihaguruke rwose za minisiteri ha- za minisiteri zishinzwe uburenganzira bwa- bw'abantu bw'abantu bakuru nyine ba- babashyiraho amatsinda nyine bakangurire imiryango nyine imiryango irimo irasenyuka ku- ku- ku bibazo bitandukanye cyane ivyiyumviro vyiza idirisa bakongureka tusabe jeni janviere uwimana agire ico avuze kuri izo mpanuro mutanze izo mpanuro zoba zijanye n'ivyo mumaze iminsi eh, mwigishwa
migome murakoze cyane uwo muvukanyi arakenuye cyane ku mpanuro aduhaye kandi birahuye n'ihangiro twifuza gushikako twifuza yuko mu ngo hobaho amahoro tu- amatati amakimbirane akavaho akavaho burundu nk'uko two twagize ishyirahamwe stop of violence basée sur le genre guhagarika twifuza ko byohagarara ego kandi izo mpanuro duhaye kenshi mu ngo iwacu muri aya mashyirahamwe turabona ko abo turi kumwe izo nyigisho barazitwararika cyane ku buryo iyo tubona ko hariho akunguko ziriko ziratuzanira muri abo banywanyi bo mu mashyirahamwe na cyane cyane na jewe cyane na jewe, Ego.
cyane na jewe kuko turabihuriza ko n'umu- n'uwo twubakanye Eh, madame virginie manirambona namwe mugire ico muvuze ku cimviro cashikirijwe n'umunywanyi idirisa bakongo
eee natwe izo nyigisho vurema numvise bya- eh, zihuye n'ibyo ajate ari atwigisha Mm, na cyane cyane nanjye nagomba guhamagarira abapapa ari bo mm, abashinga ntahe bo mu ngo ko baba bakwiye gutanga uburenganzira ku bana b'abigeme cyangwa abakenyezi bakabaha uburenganzira bumwe n'abana b'abahungu Ko iki gihe tugezemo abigeme nabo nyine barafite uruhara ntangere mu muryango izo nyigisho vurema yatanze n'izo natwe nizo twama turiko tura- turigisha abandi abo turi kumwe mu mashyirahamwe ndetse no mu kibano aho duherereye kandi turanamushimira cyane
madame jeni janviere uwimana igihe cose habaye eh, gushaka guhindura ukuntu ibintu vyari bimeze mu muryango canke eh, mu mihana mu kibanyi usanga kenshi na kenshi haba ingorane nta ngorane mugira igihe cose muzanye ivyiyumviro bishasha vy'ukuntu abubakanye bo kubana
Ergome ingorane turazigira ingorane turazigira kuko hari igihe uza usanga muri uko kubana k'umugabo n'umugore harimwo kameremere y'umuntu ugasanga nk'umu- nk'umugabo hariho ibyo yishizemwo muri we ngo genda umugabo nijye ntegerezwa gufata ijambo hano mu rugo nijye mfite ijambo rya nyuma ku buryo usanga biriko biratugora nk'iyo bifite tukagenda gufasha muri ayo makimbirane ariko turabazana buke buke tukaberekerera twifashishije izo nyigisho za jape buke buke buke buke bagateba bakabona ko by'ukuri umukenyezi nawe ari n'ijambo hari n'igihe biva ku mico ugasanga n'umukenyezi ari- ari we avuga ati jewe mu muryango iwacu twe turivugira ugasanga babitu- bakuye ayo matati ku bintu bidafadika rero twebwe ingorane tubishyize tukazigira turabigisha buke buke buke buke kuko biragoye guhindura umuntu kuko muri izo ngorane muri ayo matati hari n'igihe usanga ari nk'abana b'abigeme ku babyeyi babo bikanka bikanka hanyuma twashobora kubimenya tukagenda tugahanura ariko buke buke buke buke bigateba bikaja mu ngiro twishimikije izo nyigisho twaronse Eh, madame Virginie Maninambona mwebwe hari ingorane mwe muronka mu gihe muriko mushikiriza ivyiyumviro bishasha vy'ukuntu mu kibano vyogenda
yego ingorane turahura nazo kenshi iyo ugiye kubwira nk'umupapa ati nyamara uwo muntu wamurenganije mu buryo kuko utari kuramutunganiriza neza uko abishaka ukaca usanga ariko aratera induru ariko rero natwe mu kuntu batwigishije tuca dukoresha ya mvugo ibereye ya mvugo iremesha ya mvugo idashobora gutuma umuntu yumva ko ababaye muri we Eh, bukebuke nk'uko mugenzi wanjye yabivuze ntushobora guhindura umuntu ubwo nyine turahanura uyu munsi tubonye bidakunze tukagenda tukazogaruka ariko buke buke tugasanga bya bintu twasabye wa mwigeme yatwitura cyangwa wa mukenyezi tugasanga byose byagiye ku murongo yabikoze dukoresheje za nyigisho ajafe yaduha ifatikanije na onifani Eh, tubi- tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na Silas Nduwayo muriwe neza Murat- muratwumva Silas yego turabumva muri hehe
Eh,
muherereye he ati berereye ubundi bujumbura ni vyiza cane rwose ikibazo c'imviro
yego ibyo kino bivuga ko yego
imanza hagati y'abantu babiri nta nta n'umwe adakeneye undi bose barakeneranira ha
duga kwijambo turakumva bandanya
naho hose nta n'umwe adakeneye undi bose barakeneranira niyo mpamvu rero bakwiye kuza ari u- bakwiye kubahana kenshi bagakurikira inyigisho bagakurikiza inyigisho baba bahawe n'abantu ko kenshi hakunze ku- kuba hari oruganize amaforomasiyo menshi bisaba ko n'imiburiburi baza barayakurikira baza barage- barayagendamo kugira ngo bige kubana hino nta hagati y'umugore n'umugabo nta muntu urwanya igenga adakeneye uyundi nacyo gituma nyine bakwiye kubahana bose bakumva- ba- bose bakumvikanye umwe akumvira uyundi n'undi akumvira uyundi kenshi mba noterera
murakoze murakoze eh, silas eh, nduwayo reka tugaruke kwa madame jeli janviere uwimana eh, mwatubwiye mu nyigisho muronka muraheza mugasubira eh, mu ntara zitandukanye mwebwe imuyinga ibintu mubwira cane cane abakenyezi canke abafasoni ku bijanye na bwa bwoko bune bwo guhohoterwa bakorerwa ni nk'ibi
amahohoterwa tugereye akunze neza gukorerwa ikibazo
Eh?
Eh, ikibazo cerekeye iyo muvuye muri ayo ah, mashuri muri ayo muvuye gu- kuronka izo nyigisho mukaja mu ntara mubamwo ibintu musigurira abafasoni tufatiye ku mabi mwavuze y'ubwoko bune akorerwa abafasoni ni nk'ibi ivyo usanga batari basanzwe bazi ni nk'ibi
Eh, ibyo dusanga cyane cyane batari bazi ni nko kuri ibi byo gusesereza umutima aya mabi akorerwa abakenyezi afatiye ku gusesereza umutima kubera turasanga hariho abakenyezi benshi bagwara ukaza wumva ngo rwaye umutima kubera byanse i- ibyo ibyo abayemwo byamunaniye kuguruka ngo abivuge bikamunanira kuguruka ngo abivuge aronke impanuro aronke ingene yigenza muri ibi rero nabyo byo gusesereza umutima ni igihe usanga umugabo amurya umutima yashyika amuhira akamutuka kandi we wabona ko yagerageza mu bikorwa akamara karamutuka ntacamaze hanyuma ibiri mu rugo akabigurisha nta mubarire cyangwa umugabo akagura nk'amatungo hirya no hino ntabimenyeshe umugore wiwe muri icyo gihe nk'umukenyezi wiwe iyo ariko arabyumva nk'abandi bantu babivuga aterega umugabo waraherutse kugurisha aha cyangwa umugabo wawe yaraguze iki n'iki ariko ntiyakubariye umukenyezi akababara akagendana ibikomere ku mutima rero ngaho twasanze batabimenya cyane mugabo tumaze kubugurukira tukababarira terega ibyo nyine ayo n'amabi mukorerwa muba mukwiye kubivuga hanyuma umugabo wawe tukamuhanura cyangwa abandi n'abandi bo ku ruhande bakamuhanura bakoresheje ya mvugo itababaza iyo byamaze kuba umurengera niho tumwereka aho yitura bobumviriza rero ubu unye turabona ko harimo akunguko kuko ubu barumvikana bakavugana kandi kenshi byaravana nko mu kuntu umugore aguma ari muhira ntarondere nawe gukora igikorwa cyo kwiteza imbere akama ari karasabiriza rero umugabo akama ari karabimuhora ati wowe n'isi yose ni jewe iyo nze mbarira ibyo abana bakeneye usika umbarira ukeneye ibi ukeneye ibi ugasanga umuntu rero yaratuvuye ayo mabi rero ntibakunze kuyamenya ariko ku kuntu tugenda turabigisha turabona ko abakenyezi bariko barivako bariko barivako bakagaragaza ako kababaro bafite bamaze kukagaragaza rero bakaja hamwe n'ahandi birahera burundu madame Virginie Imana irambona intambamyi muhura nazo igihe muri ko murasigura ibyo bintu bishasha ku migenderanire no ku mibano mu bubakanye canke mu miryango mu mihana ingorane muronka ni nk'izihe nta bantu bashobora kuvuga ko muri ko muragumura abafasoni
ingorane duhura nazo abashingantahe kenshi batubwira yuko turiko turatuma abo bubakanye bagira amanyama mu gihe turiko turabahanura ariko natwe tuba tubabwira ati ntabwo ari kubashira amanyama tuvuga ariko ngo nabo baba bashaka kubaganza mu ngo zanyu ahubwo turiko turabigisha kugira ngo nabo babone amabi bakorerwa mu ngo aho abo bubakanye babagirira rero ukaca usanga tuba turashwana n'abo bagabo twaba dukwiye kubigishiriza ngo abagore babo ibintu nk'ibyo kuko hariho abagore benshi uri kurabigisha bababaza ati mbega ibyo bintu bigira gute n'ubitangura gute tugaca tubereka ingene bitabo bikora bakwiriye ingene bohana amahoro mu miryango yabo ingene badakwiye kuza barakoresha imvugo bibabaza bakoresha imvugo ibereye mu miryango yabo ikindi duhura naco ba bagabo nyene baca batangura kudushwanira bakadutuka kenshi n'abagabo nabo nyene barakwiye kuronka inyigisho kugira ngo bumve ko abantu baba bariko barigisha abadamu babo ko atari abantu baba bashaka kuba kuba kubashyira ngo kubateramo amanyama ibyo bintu nabyo nyine kubera abagabo barakwiye kubitahura yuko umukenyezi cyangwa umwigeme nawe nyine afite uruhara ntambere rwo kuja mu mashyirahamwe n'abandi bwo guhanurwa na mugenzi we akamubwira ingene akwiye kwitwara mu miryango
madame eugenie janviere uwimana muri ayo muri ibyo bikorwa byo kubakarishiriza ubwenge hariho kandi ukuntu mwiga kuba abagwizatunga uyu ni umwuga mu bisanzwe abapfasoni batabura bakoramo ibyo mubyakira gute cyangwa abandi bapfasoni muyaga mubiko mubigisha gutangura kwitunganiriza nk'imigambi babyakira gute intambamyi ziba zirimo n'izihe
intambamyi kenshi dukunze gusangamo iyo uri umukenyezi ukaba uri kuragira imigambi yo kwiteza imbere n'abandi bakenyezi bagenzawe hari igihe babona ko umenga urihuriye uri umugore yigaba banabona ahubwo ko uremesha ibiganiro cyangwa ushobora kwigisha izindi ngo nk'uko mugenzange virgin yabivuze turahura n'ingorane cyane ibi rero kenshi biduhamagarira kuba abagwizatunga hari aho kenshi uza usanga abagabo batemerera abakenyezi kuko batabavuga bati uwo mukenyezi niyabijyamwo azoca ndenge uwo mukenyezi niyaronka amafaranga nsumbize azoca ngaya gutyo rero ugasanga nyine emwe birazanye ingorane birazanye amatasi ariko kubera bya nyigisho n'ubundi twaba bariye zajaje abashoboye kutwugurukira bakabivuga turabaha impanuro turabaha impanuro nabo bakaja ku murongo w'abandi kuko by'ukuri izi nyigisho zaradukuye hariya twari twaranyegeye turashika ahabona ku buryo dushobora kuyaga n'abandi bakenyezi twisanzuye kuri ibi by'imigambi yo kwiteza imbere Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na valentin minani muri aho halo valentin muratwumva
ndakumva frederic Eh, muri hehe ga valentin
Eh, ndakuyamukije Ayo.
ndaruka ngo batumire muri kumwe ngaho mwiriwe neza
Eh, hama naje gushima ko ikiganiro mwafite ko ngaho kubera ko numvirije ibyiyumviro abakozi bamwe batanga ni byiza cyane hama nagira ndababaze none ko bakorera mu burundi ngo barakorera mu ntara z'igihugu cy'u burundi kuko nk'aho mperereye iryo shyirahamwe ntajya ndahabona kandi ibyiyumviro ni byiza ko bishikira abakenyezi bose baba no mu byaro hose bagafikayo kuko inyigisho nyinshi ziragirira akamaro abantu
ego mereka ah, abafasoni turi kumwe baku- ab- bakwishure Eh, madame virginie manirambona mwigeze kuvuga ukuntu musangira ubumenyi mwaronse mwarahuye eh, n'abandi bafasoni n'abake- na- na- n'abakobwa Ah, umushikanahe valentin minani ashaka kumenya niba mushika mu gihugu haga- hagati
twebwe mu bisanzwe ya- inyigisho twaronse twazironse mu ntara ya bujumbura intara ya bujumbura vema yaraserukira uko bikwiye umugeho aho mperereye muri zone rukaramu komine mukimbuki iyi nyigisho nashoboye kudusangira n'abo bakenyezi ndetse tugira n'iyo koperative haguruka dukore duhuriramo twese abo muri mukimbuzi yose Eh, iyi nyigisho nashoboye kuzitanga nk'uko nazihawe
Eh, madame Jenny Janviere Uwimana muri mu- i Muyinga eh, musangira gute ivyiyumviro n'ubwenge mwarahuye n'abandi bafasoni n'abakenyezi muraja mu ntara zitandukanye
jewe nk'uko mwabivuze jewe ndi uwo mu ntara ya muyinga komine gasogwe naje izo nyigisho nazironkeye mu ntara ya muyinga muri komine gasogwe rero muri muri iyo komine niho turonkera izo nyigisho hanyuma tugaca tu- dushwara ku mitumba kubera iryo shyirahamwe riba rizwi hanyuma tukagenda nk'imboneza abaserukira abandi tukigishanya duhereye mu mashyirahamwe y'agwacu mu ishyirahamwe ry'iwacu hanyuma tukaja kwigisha no mu yandi mashyirahamwe kugira inyigisho zigume zikwiragira zisasagara hose muri iyi komine turimo
murakoze murakoze eh, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Asel muraho murakomeye
alo rero muratwumva
yego turabumva mwiriwe mwiriwe amahoro mwiriwe neza muri hehe
Eh, turi muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho bitwa irubumbashi Lubumbashi ni vyiza cane rwose murumva neza iradiyo ijwi ry'Amerika i Lubumbashi
asha turayumva neza tuyikuratirana ijana ku ijana asha ijoro n'umurango tuba turi kumwe ku murongo ndumva n'umurongo wawe utomoye neza cyane umeze neza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro
yego je ikibazo mfite n'icyumviro je nagomba gushikiriza ni ku byerekeye iryo shyirahamwe rijeje abakenyezi iterambere ry'abakenyezi ubwigenge bwabo ariko icyo je nagomba kubaza iko bavuga ngo ishyirahamwe ubwigenge bw'abakenyezi ariko uravye mu gihugu cacu cy'uburundi abakenyezi baba nka- baba nk'ababatize nta bwigenge kenshi bafite urabye mu miryango ukuntu babayeho ntibabayeho neza Umvise, rero twagomba kumenya iryo shyirahamwe kweri rirabikurikirana neza nk'uko babivuga icyo cyumviro cyane nagomba gushikiriza Murako- murakoze reka tuje kwa madame virginie manirambona icyiyumviro cya asayira mukivuga ko iki ubu bwigenge murabona ko buriho buri ko buraza buhoro buhoro aho mutuye n'aho n'ahandi hose mu zindi ntara
njyewe ko nakivuga ubwigenge bw'abakenyezi muri iki gihe turimo aho dutanguye kuronkera izo nyigisho ubwigenge buratanguye kuza kuko inyigisho rero nazihawe kuva demeri bizinefu kuva icyo gihe twagiye turigisha mu makomine mu mazone agize iyi komine yacu ya musimbuzi twagiye dutanga kugira ngo ubwigenge bw'umukenyezi n'umwigeme bushobore kuba bunini kandi bushobore kuba hejuru ntabwo dushobora kurengera abagabo ariko twarigishije ko ubwigenge bw'umukenyezi bushobora kubaho bakamenya yuko umwigeme cyangwa umukenyezi angana cyo kimwe n'umwana w'umuhungu rero ubwigenge buratanguye kuboneka ntabwo tukiri mu ya myaka ya kera umukenyezi wasanga wambwira ngo wewe butahujya ngo guma ngaha urere abana uyaha ubu abakenyezi baragenda mu masosiyasiyo baragenda gukora ubuzi bwabo ariko kare nta mukenyezi yashobora kujya mu bikorwa ubwigenge ubu burahari buriko buraza reka ari cyo kibazo tugihe jeanine janviere w'imana imuyinga byifashe gute
ko bigaragarira yuko ubwo bwigenge ubu bwatanguye kuboneka ni ukuvuga biva muri wa mwumvikano wo mu rugo umugore n'umugabo aho bigaragarira yuko umukenyezi nawe ubu ashoboye ni uku kuntu dusanga hariho abakenyezi barongoye imitumba mbere tugasanga hariho n'abakenyezi barongoye ubwambwe bava nyine muri ya mashyirahamwe bari muri ya mashyirahamwe byumvikana ko za nyigisho zirafite ikindi zifasha ego si mu ngo zose si mu ngo zose dusanga byaramaze gukunda kuko hari aho abashingantahe bataremerera abagabo bataremerera abakenyezi babo ko boja muri ibyo byo kwitoza ngo barongore imigambwe ko bo kwitoza ngo barongore amakomine cyangwa ababa bakuru mu mashyirahamwe ariko ubu biriko biraza biriko biraza bamwe birakunda abandi dukomeza za nyigisho nka twebwe twese nabyo ubwanje kwitoza ndumva ndabihamagariwe ndumva ari ntuzara uburenganzira bw'iwanjye egome ego tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na hakizimana muri aho murakomeye
turakomeye nitwa efuroni hakizimana ndi mu rwanda i nyanza mu murenge wa busoro ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyiyumviro
yego ni byombi none ndi kumva ni abigeme ni abagina ni abapfasoni
ubwa fasoni mu kirundi ni gute mu kinyarwanda tuvuga ko ari abagore abategarugori
yego yego none ubwo bwigenge bwabo aho ngaho mu burundi bwaba busa no mu rwanda abagore bahawe uburinganire nkongera nkabaza uti ese baba baraguye imbibi muri icyo gikorwa cyabo bakagera mu bihugu baturanye nko mu rwanda cyangwa muri tanzania cyangwa uganda n'ibindi bihugu
murakoze hakizimana ibibazo bibiri reka tubihe abafasini twatumiye madame virginie manirambona mwaba mumaze kugereranya ubwigenge bw'abafasoni mu burundi n'abandi b'ibihugu duhana imbibi tanzania u rwanda kongo n'ibindi
jeni nibaza ko ubwigenge inyigisho tumaze guhabwa turacyazitanga mu gihugu cyacu ariko nk'uko bisanzwe iryo shyirahamwe riri oniva interinasiyonale nibaza ko no mu bindi bihugu iryo shyirahamwe ririho ariko twebwe mu nyigisho twahawe ntabwo turaronka ubushobozi bwo kujya kwigisha abandi bo mu bindi bihugu twe turacyari abahanye n'iki gihugu cyacu
reka na madamu jeni janviere uwimana nawe nyine yishyuye icyo kibazo cya cy'abajene umunywanyi radiyo yego
egome natwe ku nyigisho tumaze kuronka ku biri ibi bijyanye n'ubwigenge cyangwa n'ibi byo guharanira uburenganzira bwacu cyane cyane turacyari ko turigishwa twigisha kandi duhiriwe duhishije ajape afurikene ikorera henshi ifatanije na onifame bumva yuko dushobora kugira amahirwe natwe tukagera kure mbere bakanaduhuza n'abandi bakenyezi mu bindi bihugu kugira natwe dukomeze kwagura akarere no kugwiza inyigisho
muriko murabandanya kumiriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na desire mwiwe neza desire muratwumva desire muratwumva
yego Eh, guma kuri telefone rero mutubwire murafise ikibazo murafise iciyumviro turiko tuvuga cane cane ku nyigisho zihabwa abakenyezi n'abakobwa mu Burundi eh, kugira ngo bitangurire ibikorwa vyo kugwiza itunga ikabamenye n'uburenganzira bwabo tuga ku ijambo ikibazo iciyumviro
ejo yarahise ikibazo kuba batumirwa mwa- mwadutumiriye yego
Eh, ikibazo cyari gishingiye kubabaza ko mbega uwo mugambi barimo bararangurira hano cyane cyane ni- nisunze hano ku burundi bwacu mbega uwo mugambi barimo bararangura babona uko ba- i- ibyo bashaka gushika ko babi- babishika ko nyine
murakoze desire Bari- ba- barimo ba- ba- barimo barabihimiriza abanyagihugu babona babyitabira nk'uko baba babikeneye
murakoze desire reka ah, madame virginie manirambona na guha inyishu abo mushikiriza ivyo vyiyumviro bishasha bavyakira gute uyu mugambi uriko urakora urashaka kwihangiro wishinze
cyane rwose umugambi uri kurashika mu ihangiro twihaye ko ihangiro twihaye twaba twihaye ihangiro yuko umukenyezi wese cyangwa umu- umu- umwigeme ashobora kuja mu makoperative akajya mu makoperative agakorana hamwe n'abandi ibyo niyo hangiro twihaye yuko umukenyezi wese wo mu burundi ategereza gukorana hamwe n'abandi kuja mu makoperative mu kuja mu mashyirahamwe yo ku- kuziganya no kuguranana
Ego me madame Janviere Uwimana ah, murabona ko inyigisho muronka muzitanga abo muzihaye bakazumva ikaba kanazishira mu ngiro
egome egome izi nyigisho dutanga zira- zira- turashika ku ihangiro turabona ko turiko turashika ku ihangiro Eh, nk'ubu kuri ibi byo kuja mu mashyirahamwe abakenyezi barabyijukiye cyane muri ibi byo ku- kwitegekaniriza imigambi ni ukuvuga i- hari imigambi ya bose mu mashyirahamwe tukabona ko twese tuyumvikana ko tukabona ko twese turi ku kivi ibyo bikwereka yuko ihangiro twifuza gushikako eh, ririko ri- turiko tura- turarishobora kuzo- kurishikako ikindi naco eh, turabye kuri uko kuntu tubasaba kwiteza imbere muri biba bicishije muri ayo mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana turabona yuko hari abakenyezi ugenda kuraba bakakubarira ati burya muri bimwe byo kuziganya no kuguranana iyi murima ndawo- niwo naguze mbere ugasanga wanditswe ku mugabo wiwe kubera twa dufaranga yagiye ariziganiriza buke buke inyuma y'umwaka ugasanga araronsemo udufaranga ashobora kuguramwo nk'igitungwa rero turabona by'ukuri ko ihangiro bifuza gushikako tuzorishikako ni vyiza cane gose reka duhe ijambo umuntu wanyu w'iradiyo hejuru ry'amerika umusaza muri aho umusaza muratwumva hari induru aho muri umusaza mura- muri aho numva umusaza atariko arafata telefone reka tugaruke kwa madame jeanne janviere uwimana nawe nyene atubwire ukuntu abona inyigisho atanga inyigisho yaba yahawe agasangira na bagenzi be ukuntu bazishyira mu ngiro hari nk'ibintu mubona vyoba bigaragara vyerekana ko eh, inyigisho mubaha bazishyira mu ngiro
igikwiye kutwereka yuko inyigisho duhabwa bashyira mu ngiro ni uko nk'aho tuba twaragiye gutatura amatati eh, dusanga ba- barihanuye tugasanga basigaye basenyera ku mugozi umwe kandi mbere byaranka ko bahuza bikanka ko bahuza ugaca usanga nk'umushi- nk'umugabo n'umugore basigaye bakorera hamwe banama rimwe ibyo biratwereka yuko igihe ukorwa twihaye cya- kiriko kiratera imbere ibindi nabyo kuri ibi bijyanye no gu- na ya mari n'ubundi nk'ugu- nk'ugukubitwa turasanga nk'aho duherereye nk'abo twi- nk'abigeze nk'abatwituye kubera nk'umugabo akunda kumushwanira akunda kumukubita tugasanga twatanuye bigahera mbere hamwe bikanahera burundu turabona rero yuko by'ukuri ibikorwa turiko umurimo turiko uriko uraranguka ni byiza cyane rwose reka duhe ijambo kandi eh, umusaza nibaza ko ubu atwumva umusaza muri aho
Eh, turaho neza kandi turi amahoro netiwaka nizo ziri zikoze zi- ziba ibibazo ni byiza cyane rwose reka muduge ku ijambo rero ikibazo cyimvuye
Eh, ndi mu rwanda mu karere ka gicumbi mu murenge wa bwisige ariko mbere na mbere nkashimira nk'umutumirwa nkashimira nk'itangazamakuru kuba mwamuhaye umwanya mukaduha n'umwanya twagira uruhare mu kiganiro ni ukubashimira rwose ariko se urakoze gushima urabona ko mu rwanda mu rwanda ba- um- umugore mu- mu nzego zifata ibyemezo umugore rwose hose ba- barahari bafata mu mu nzego zifata ibyemezo yaba mu bayobozi yaba no mu nteko nshinga amategeko cyangwa se mu nzego zo hasi z'ibanze usanga abagore biganje kandi u- kandi tukaba dufite ikibazo cy'aho umugore a- a- muri muri ibi bihe yitinya kwitinya k'umugore niwe usanga ajya hasigaye ikibazo cyane gikomeye cyane nkabaza nk'umutumirwa arabona hakorwa iki kugira ngo umutegarugori cyangwa se umukenyezi yitinyuke mu kazi ka misi yose cyangwa yitinyuke nko mu bindi bikorwa cyangwa mu mishinga imubyara inyungu arabona hakorwa iki kugira ngo yitinyuke kuko usanga nubwo basigari- baba bahawe bahawe ubushobozi cyangwa se bahawe n'imbaraga ariko ugasanga hari abakitinya ngewe nibonera ubwanjye arabona hakorwa iki kugira ngo bitinyuke
murakoze umusaza ku bibazo mushikirije reka duhe ijambo eh, madame virginie manirambona mu- muhinyisha
ntajya ikintu namubwira umukenyezi kugira ngo atinyuke kujya muri ayo mabanga ni uko aba abona yu- akwiye kubona yuko kwama muhira atari ko kazoza kiwe ahubwo kujya hamwe n'abandi bagakora- bagakorana ibikorwa by'iterambere aribyo ari cyo kintu cy'ingirakamaro cyane gusumba ikindi ni uko mu mabanga baba bahawe baba bakwiye guhagarara nyine nk'abagabo simvuze ba bagabo nyine bo mu mu ngo zabo ariko baba abagabo mw'ayo mabanga baba bajejwe ubwoba bugahera turakwiye kumva yuko umukenyezi atari uwo kuguma muhira turakwiye kumva yuko umukenyezi atari uwo kwama mu gikoni araba abana afungurira umufasha wiwe twumve yuko natwe abakenyezi dushoboye abakenyezi b'iki gihe barashoboye ni uko twokuraho ubwoba tukabona yuko ibintu byose dushobora kubikora nk'iby'abafasha bakora natwe tugashobora kubikora Eh, madame jeanine janviere wimana namwe mugira icyo muvuze ku makenga y'umushigantahe umusaza
uwo mushinga ntahe arafite amakenga y'ukuntu abakenyezi bagira ubwoba ubu muri ibi bihe tugezemwo kubera za nyigisho nyene biratwugurura biratwugurura umukenyezi akava muhira agatangura buke buke muri bya bindi nyene byo kuba hamwe n'abandi akumva ko umukenyezi ashoboye kuvuga mbere umukenyezi ntiyitaba nk'iminsi mikuru iyiba ku rwego rw'igihugu cyangwa ku rwego rw'intara ku rwego rw'ikomine ku rwego rw'i- rw'izone umukenyezi yaguma muhira yumvira ati ikizimu umugabo yagiye akayumva rero iyo umukenyezi ashoboye nawe kuva mu rugo agashyika hanze akumviriza agasanga umukenyezi mugenzi we ariko arafata ingingo muri ibi na biriya umukenyezi yaserutse mu mu mu nko mu bushikiranganji runaka agashobora kuvuga nawe muri we arumva ko ashoboye muri we habyutsemo kwa kuntu yoshobora kubana n'abandi akavuga agaserura ikiri ku mutima ni ukuvuga agumye hariya mu gihugu we akaguma mu rugo iwe ngo ariko aratunganya ibyo mu rugo ntazomenya kubana n'abandi ntazoshobora no kwitoza hageze ko yitoza rero duhimiriza yuko abakenyezi bava mu kigo bava mu kigo bakegera muri ayo mashyirahamwe mu minsi mikuru iba bakagenda nabo bakabona ko bashoboye mbere tukaca tunabahamagarira kuza baritoza kwitoza kugira baronke aho bavugira ni byiza cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza hirya ijwi ry'amerika turi kumwe na nitanga simo muri aho
muraho neza yego muri hega simo
ndi mu rwanda nanjye mu ntara y'amajyepfo mu karere ka kamonyi ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyiyumviro
ngeze murakoze Ah, ah, ariko hari ikibazo ngewe nkunda kugira ko ah, ku bijyanye ni- ni- ni- n'izi gahunda cyangwa n'iyi kampeyini yo kuba wenda wa sinzi nimba nabyita kampeyini wenda ubu bukangurambaga bwo- bwo kuvuga ngo umudamu zamuka urashoboye abapfasoni barashoboye numva hari igikwiye guhinduka kuko uh, igihe turi ubu ngubu igihe aho bigeze ntekereza ko abantu bose bamaze gusa n'abahindura imyumvire ahubwo ntekereza ko nibura hakabayeho ikintu cyo ku- cyo guterurira hamwe ntibakomeze guterura ku ruhande rumwe kuko usanga eh, imiryango myinshi ijyaho no- no- n'ubufasha bwinshi bujyaho cyangwa n'uburyo bwinshi bujyaho usanga bureba ku ruhande rumwe ukareba ku ruhande rw'umu- eh, rw'umukobwa rw'igitsina gore cyane kuko ngubu wenda hari ukuntu bashu- ba- bagize igihe cyo kuba bari inyuma cyane ariko nkibaza ah, mu gihe byakomeza gutya oh, oh, nimba hari igihe bagize ba- barasigajwe inyuma cyane ubu bakaba barabihagurukiye none nibikomeza gutya ah, bari gukorera ubukangurambaga ku bakobwa gusa cyangwa ku gitsina gore gusa mbega ntabwo mubona ko bishobora kuzagera wenda mu myaka mirongo itanu iri imbere nanone hongeye kubaho ah, ah, icyo nakitanga imbaranse y- y- ya- y'ibi y'ibi bintu kuko ushobora kuzasanga ni- bigeze aho nanone bongera bagakora indi kampeyini zi- zi- zivuga ngo umuhungu nawe urashoboye kuko ah, biragaragara ko abahungu batari kwitabwaho kuki nk'iyo ah, nk'iyo miryango ishingwa i- i- ida- idaterura iti ngo iterurire hamwe yigishe guhera hasi yigishe urubyiruko yigishe mu miryango abana bakure bareshya bakure bi- bose bumva ko inshingano zabo zingana aho kugira ngo ah, utangire gukura ukiri umwana muto bakubwire ngo umukobwa urashoboye kandi mwese muhari kuki badaterurira hamwe ngo bajyanirane kuko ah, aho ibintu bigeze ubu ngubu ntekereza ko ku bijyanye na- n'abapfasoni nabo bari bamaze kuzamuka ku rwego nabo bakivugira ntabwo numva rero ko haba hagikoreshwa izo hashtag z'uko urashoboye mu bya- mu- mu- mu- mukobwa kandi hari n'abahungu Eh, ntekereza ko bizamukiye hamwe byazafasha no iri imbere yego kujya noneho bigendana bidasiganye kuko Yego, be- aha.
ndabona bigenze gutya byajya bisigana n'ubundi Ah, amazina mufise reka tuyashikirize abafasoni nkuko namwe bimwe mwazivugiye abafasoni n'abakenyezi hariho uburenganzira umwe umwe batari bafise eh, ari byo byo babisigura uyu murindi uhari mu kubakangurira ariko reka madame Jenny Janviere Uyimana igice avuze kuri kuri kuri ayo makenga mufise murabona ko ubu hageze ko ah, iryo sekeza ryokorerwa bose ibitsina byose ibitsina gabo n'ibitsina gore canke mura- haracakenewe ko haba umwanya wo kubandanya iyo sekeza
umwanya uracyakenewe cyane wo kugira dukangurire n'ubundi abakenyezi kubera ubwa mbere aba- abagabo bari batanze ubwo burenganzira babufise kandi ntibabwaswe n'ubu baracyabufise ku ruhara eh, ruri hejuru rwihariye kandi rero eh, turanashimira jape ajape africaine kuko muri izi nyigisho ntisiga abagabo inyuma nk'ubu hariho inyigisho yari yaratunganirije abagabo ukwabo kugira nabo babigishe kuri ibi bijyanye uruhara rw'umukenyezi mu iterambere cyangwa uruhara rw'umwigeme eh, mu bijyanye n'iterambere rero eh, nta si uko byoba bizoboneka nabi mu nyuma ngo umuhungu nawe niyakura ngo azoce asanga umenga umukobwa niwe bashyize imbere cyane oya ni kubera umukenyezi hariho urugero yabayeho ibihe yabayemo ari hasi cyane ari Yego.
uwo mu kigo ari umunyakigo mbere hariho n'imigani yabivuga ngo umugore n'aka- ngo umugore n'akarago k'abaraye umukobwa n'akarago k'abaraye ariko iyo migani ubu turi ko turayi turayirengera murazi ko bavuga ngo nta nkoko kazibika isake ihari ariko ubu turi ko turabirengera nicyo gituma eh, ntagira amakenga ngo tuzohava dusanga habaye mu gucanishamwo abana abahungu n'abakobwa oyaye yego me madame virginie manirambona namwe mugira icyo muvuze ku makenga ya simon nintanga
jane bavuga ko ni- ntagira amakenga kubera ko yibuke ko hariho imyaka umukenyezi cyangwa umwigeme yabaye hasi cyane ari wa mukenyezi bya bindi nyine bamubwira ati guma ngaho raba abana nta kintu ujako n'umukenyezi kera ngo ntiyiga ibyo niko nakuze ndabyumva umwana w'umwigeme ntiyajya ku ishuri urumva um- imyaka turimwo niyo gukangurira ko umukenyezi yoja mu bandi agakora akitoza muri politiki abakenyezi bakajamo ntagire amakenga nta- ntagire umutima uhagaze ngo mu myaka izoza ngo hazobaho ngo ubusumba nta busumbasumbane buzohaba abagabo bazokwama bari hejuru umukenyezi dushaka wa mukenyezi yumve yuko atari uwo mu kigo yumve at- ko atari uwo kwama muhira yumve ko akwiye kuja muri politike umukenyezi akwiye kuja mu masosiyasiyo agafata ijambo akarongora abandi ni nk'uko umugenzi wanje yabivuze kurya ba- bamye bavuga ngo ngo nta ngo nta nkoko kazi yobika isake ihari iyo migani niyo dushaka gukuraho twumve ko natwe abakenyezi dushoboye dushobora kuja kurongora abandi kurongora igihugu tugafata ijambo mu gihugu Eh, rero uwo mushinga ntahe ntagire amakenga ntagire intuze kuko hariho imyaka abakenyezi twari hasi cyane ndabona akanya kariko katujana mu gusoza yanashaka ndabase ma- ma- madame jeanine janvier wimana uh, mutera akamo abafasoni n'abakenyezi eka n'abagabo mu kanya gatoya cyane umunota umwe
Eh, turahamagariye ndahamagariye abakenyezi yuko batokwikumira bokwama baja aho abandi bari bakumva imigambi igihugu kigezeko imigambi bagenzi babo bagezeko tugahamagarira yuko abagabo babo batobabera intambamyi bobaha ako kanya nabo bishyikirizwa bagomba nko kwitoza mu mugambwe eh, gutwa- muri politike mu gutwara igihugu mu gutwara eh, amashyirahamwe ko batobabera intambamyi na cyane cyane ko tubona ko umukenyezi ashoboye nkabashimiye kandi na ajape burundi eh, no ajape africaine ku kuntu iriko iratwitwararika natwe tukaba twemeye kuguma ku kivi murakoze murakoze madame jeanine janvier wimana namwe mu gusozera mwihweje inyigisho mwaronse akamo mutera abafasoni abakenyezi eka n'abagabo n'aka umunota umwe madame jeanine janvier muratwumva
egome nari mpedeze kugira nti eh, twebwe abakenyezi turashima intambwe tugeze ko kandi tugahamagarira bagenzi bacu ko boja muri iyi migambi yo kwiteza imbere bakagenda kwitoza mu mugambwe mu ntwaro hanyuma abashingantahe babo ntibababere babo bacu ntibatubere intambamyi kuko natwe dushoboye murakoze murakoze madame eh, janvier eh, wimana jeanine janvier wimana ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye ngo muganire ni radiyo y'ijwi ry'amerika ndashimiye kandi na madame virginie manirambona ndabashimiye mwese ku kanya mwatoye kugira ngo muganire ni radiyo y'ijwi ry'amerika kuri ibibazo nkoramutima eka cyane cyane ku nyigisho muronka mugaheza mukazisangira n'abandi bafasoni aho muri hose turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma turashimiye n'ababegeranije ikiganiro tukaba dushimiye kandi n'abanywanyi bose b'iradiyo ijwi ry'amerika batoye akanya bakadutera akamo bagashikiriza ivyiyumviro n'ibibazo turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cacu muri isanga cy'uyu munsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza